hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small you know Gani Adams Don't finally come outside can't speak the bitter truth for Yoruba obas and yoruba governors wey be say many of them dey against oduduwa many of them dey against say yoruba people make dem stand on their own because of wetin they dey chop gani adams dey let us dey understand say many yoruba obas if they go meet dem say wetin i get to talk about oduduwa they go dey tok say they no want war they no want war na make they no want support oduduwa He say una oh, no want war but na dey chop na dey chop money or na dey chop money wey be say innocent people con dey suffer put una day for day, because of say na dey chop money una family they live comfortable say na una family they live comfortable and na con dey na make a fit come outside con dey talk say una oh, no want one, una no want una no want if una no really want one, una no go dey chop innocent people money if una no want one, una no go dey chop innocent people money money when they supposed to build hospital build school take do road wey they will take do light The, all these governor, Yoruba, all they sit down on top of the money. And at the end of the day, if election time come, on I go push on our people, may they go vote for this government after I don't collect money. He said time don't reach. He said Yoruba people don't wake up. Say no going back. He said before Yoruba people come outside, come to see they want their Oduduwa nation. Say they know they do again. They don't tire because they don't come outside for help. Say they want changes for their for their state, but nothing they happen now make yoruba people gather say okay everybody say all oh, they won't go on dem wan go on their own make fulani go on their and dis yoruba obas no be say dem dey on top dem they talk say dem no want war They don't want to war They don't want to wahala ona no want wahala but ona the chop money He say many obas they still they shock right now say yoruba youth feel wake up say they won't even talk. say yoruba people won't go on their own He said because dis yoruba obas all wetin dem they feel be say na to just they chop money wey we say their people, they go they tell them what to they do They go they think about only their pocket and dia children pocket Why the rest people go they suffer they crawl they follow them. and they know they think about these people. say now these people, na put them for that position where they dey and they know they think about say they be obas they be oba for their own people. say because any oba wey be say say e no listen to him own people. That kind oba no love him own people. na im be say e the oba feel say he be king for only himself He say yoruba land wey be say dem get different kings make no king fit come outside say dem wan dey back of oduduwa make dem join hand together to take collect dis oduduwa and everything wey dem dey talk be say dem no want war dem no want wahala dem no want big fight make e happen dem no want war say dem no want to oh, all wetin dem want na progress say na changes na dem just want dem believe in one nigeria e say if to say wetin fulani dey do to di rest pipo for yoruba land na dem dey do to all dis obas one by one or to dia children say fulani dey permit their own children say these obas know they hide their own children nobody go tell all these obas before they go talk. say they want the Odudua. my people make a leave on make a year waiting. gani adams talk about yoruba obas and yoruba governors how e take time to change talk when we say gani adams really shocked many people with this in word my pipo You are ruining a whole your midst and saying pé kò má béèrè fún freedom Because if sí price tó pọ̀ jù fún freedom láyé. ẹ̀rọ tó pé any ẹ wọ́n we don't want a war ẹni náà lè máa kọ́ọ̀sì ní kọ́ọ̀sì ogun ọbásanjọ́ máa sọ̀rọ̀ ó ní we don't want war ilé ìfẹ́ máa we don't want you don't want war ẹ̀jẹ̀ ń jẹ́ wọ́n mi ẹbí kọ ẹsẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀fógún nítorí ọjọ́ ló wà pẹ́pẹ́ no one war ní ẹ̀kọ́ nìkan owó tó ti kọ́ jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ti lé ní six trillion and you no want war you no want war gbogbo allocation tó ń wọ wọ state governors about sixty percent ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ jẹ ẹ̀dẹ̀ẹ́dẹ́fẹ́ ọjọ́ kan ní mọ̀ ìkúmọ̀ àárín vote they will vote wo exams bó ṣe ṣẹlẹ̀ níwájú ọlọ́run àti èèyàn àbọ̀pá àbáṣe lágbára tó nílẹ̀ Yorùbá àmọ́ pa exams. àmẹni tó tì wọ́n jáde bí ìjà lọ ni look at the kind of determination that the exams people have. ọlọ́run fi fún yín ní sáàpù bóyá ẹ lè kọ́gbọ́n ọlọ́run fún yín ní sígbà wípé ẹ̀yin kọ́ lágbára o gbogbo ológun àti ọlọ́pàá tẹ kójọ yìí kì í ṣagbára gbogbo ọ̀hún wà láyìíká mi láti kó sínú àwọn ọmọ fáwọn hmm. ènìyàn ọlọ́run fi yé wọn wípé gbogbo àmì tẹ kójọ tẹ kó amọ́ka fún ọ tẹ kó babasígan fún ẹ lágbára o màá ní kí àwọn ogun ọ̀hún kó sí àwọn ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ wọ́n lè kápá yín ọlọ́run fi yé yín pé gbogbo ìtẹ́líjẹ̀ lọ́wọ́ tẹ̀ sọ fún ẹsẹ̀ tẹ̀sẹ̀ lágbára o màá ní kí àwọn ogun ọ̀hún kó sí ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní October yẹn kí ni ẹ wá ṣẹlẹ̀ ní October kò ti kọ iná gbọ́n náà ẹ wá sọ Fúlàní expert tó ń gboko jẹ́ ọlọ́pàá ò mú wọn tó gbé wọn lọ court àwọn ọmọ wọn mú wọn wọn release wọn wọn yóò wá ní detention sí ẹ mú àwọn èèyàn tó ń pa èèyàn tó ń bàlú jẹ́ ẹ wá ní káwọn ọmọ ń bèrè fún orílẹ̀-èdè tuntun nígbà tí orílẹ̀-èdè tó wà ìyàgbọ̀n jẹ́ wà bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ ìjẹ wọn sílẹ̀ wọ́n gba dúkìá wọn tí a bá rí báàgù gàdí tó ń gbà ní five hundred naira to five thousand naira báyìí àwọn èèyàn lè lọ sóko ẹ wá ní máa béèrè fún ẹ̀ kọ́kọ́ sí. a lè rí àwọn àgbáyé òwò àtọ̀tọ̀ gbàgbọ̀dẹ̀ lé lórí. my people, na the video na im na new watch finish so my people because before before when we say do a new start a lot of people they talk say Gani Adam no sọ̀rọ̀ sókè Gani Adam no speak come out now Gani Adam even they speak out pass the way many people expect because dat time wey be say many people they thought say gani adams never still speak out So now what if gani adams do e they show full support oduduwa say in support oduduwa people. He wants, he wants making people make dem no dey suffer again make im see progress for yoruba land e no dey like he they let us understand He know wants making they see people they dey peme maybe say they come they cry for hunger He say he wants making people they happy all the time because yoruba yoruba land no be land where be say fulani go come just just take over come dey oppress people, and if yoruba obas fit dey wey be say dem no wan tok about this is very very bad something all yoruba obas suppose join am together. to even think why our youth decided to talk? say they won't go on their own because all these yoruba obas many of them they vex for yoruba youth say why they go They talk say they won't go on their own because they know say if yoruba people stand on their own dem no go fit They chop all the money where they chop like before again dem no go fit They do everything wey dem dey do like before again Nine make on see many of them they no want support and many of them that position where they did, they dey fear say if they support or do I say they go government go come come out out there for that position because many of them no be if I choose them many of them use money to take buy that position that is why una see say many obas dem no wan talk about this Oduduwa and now Gani Adams join hand together with Sunday Bo and the, with Prof Banji Akitoye. When we say they join hand together to dey talk about this Oduduwa to look for how Yoruba people go take go on their own When we say they will take get their freedom When we say many good things go start to the apple for Yoruba land so now this one I Gani Adams dey fight for and a lot of people they really really happy for this kind step where we say Gani Adams take wey be say if he come outside to come talk all this word word where we say e come out for him out. and me too i dey really happy because if everybody just start to dey join out together, they speak about this oduduwa like this. we believe say the message go get to where e suppose get to because again e get where we say everybody go start to dey talk about this oduduwa now where we say changes and a lot of things will be say People no expect say go happen It e go start to dey happen because i don't know how king go take the king go take the go see say in people they they shout say that the permanent Fulani they take over their land and they will decided to silence many of these kings go talk for back say and eh, they support Oduduwa nation and eh, they won't just see how serious is Oduduwa make they feel they go for front they there for their back make they no worry at the end of the day now then go see they talk for their palace say they won't make Tinubu become president they won't vote for 2023 and some of these Yoruba or bad they, they cause confusion wey be say sunday gboo go come come public come to say all yoruba oba don sọ̀rọ̀ sókè all yoruba oba dey for our back not knowing that all these yoruba obas na dem dey press button how dem go take confuse their people, how dem go take talk to their people, make them go vote for 2023. Because many of them no want to make this Oduduwa happen because of what that they chop. And many of them, they fear, say, if this Oduduwa happen, when we say Yoruba people go on their own, Yoruba people feel collect their Oduduwa, when we say they feel deal on their own. They know say maybe many of them no go be king again many of them maybe they go remove them for the position maybe they go talk say eh no be if i choose them. They will come come comot them. That is why una say many of them they wash their hand come up for this oduduwa matter They no one put hand for this oduduwa my people, now this one i may get to talk for this matter Me now let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe make na subscribe una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys